mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikaze mwese kuri radiyo yanyu
ntacyo tugifise aha turagaragara abaza barajya gutora imibyimba bakwega n'uwarazi kuduharagiye arimwe twese twarumye ubu ntawe uzohemba urundi uyu ni umwe mu baturage bo mu ntara ya bubanza havuga ku kibazo cy'inzara ibugarije iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu turi mu burundi umunyamabanga nshingwabisata by'imbonerakure abakenyererarugamba n'abahumure b'umugambwe cndd fdd harasaba amasengesho adasanzwe ku muryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu human rights watch kugira ngo uhinduke sylvestre ndayizeye urongoye ibyo bisata muri cndd yabivuze nyuma y'icyegeranyo cya human rights watch iherutse gusohora cyashinjaga imbonerakure guhohotera agateka kazina muntu mu burundi yabivugiye mu ntara ya kirundo mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ukora muri iyo ntara yaduteguriye inkuru
genda niyo mbari warahemutse genda niyo mbari warahemutse kuri uwa gatandatu abaserukira abandi mu mbonerakure abakenyerarugamba n'abahumure b'umugambwe sendedefudede bo mu ntara ya kirundo bateraniye ku mutumba wa renga muri komine ya busoni bari baramutse bakira silvestre ndayizeye arongoye ivyo bisata mu mugambwe uri ku butegetsi silvestre ndayizeye yararamutse ahanini agendera imbonerakure urwo rugendo yarugize inyuma yaho human rights watch ishirahamwe riharanira agateka ka muntu ryo muri leta zunze ubumwe za amerika risohoreye icegeranyo cagiriza imbonerakure kugira uruhara mu ihohoterwa rya kiremwa muntu mu burundi aho ibintu bigeze silvestre ndayizeye avuga ko human rights watch ikwiye gusengerwa kugira ihinduke acagira ko atanguza iryo sengesho mu gacerere hariho umuntu yama yifuza ko twobumubera umwansi ariko jewe nk'indongozi yanyu narabyanze ngomba yuko twomusengera iminsi yose agarura agatima ave kwizima atuyage neza nawe si uyundi ni umuntu yitwa human rights watch uyu muntu sinzi icyo aturondera ko twebwe imbonerakure ariko nagomba mu nkundire muhaguruke tumwunamire iminota nk'ibiri tumusengere tumwipfuriza amahoro no kugarukana agatima k'ubuntu murakoze cyane silvestre ndayizeye yagarutse cyane kubwira imboneragure zagize mu guhagararira amahoro n'umutekano w'igihugu agaruka no kubyashikiye abo avuga ko bashatse kubuhungabanya niko guha ihani igihugu cy'u rwanda arahirahira dukuri kandi turamuhaye gasopo araraba u rwanda ntaraba uburundi uburundi n'urwa nkuru nziza ntitwashatse kwerekana abagumya banga bose twashatse kwerekana imbonerakure abazivuga batazizi bazibone nagomba asaba abanyamakuru bazimurike neza baze kuzerekana ko zibaho kandi ko zishiririye kandi zizama kuko zamyeho ziriho zizamaho kandi zokwamaho kandi uzozitega zizomusongako
umunyamabanga mpuzabisata vy'imbonerakure abakenyerarugamba n'abahumure mu mugambwe cndfdd asaba imbonerakure kwijukira ibikorwa vy'iterambere yari yagendanye na koloneli maniramo na anastase yajejwe kwigisha akarangamutima k'umugambwe no gukundisha igihugu n'umugambwe yongeye kwizeza abari bitavye ikoraniro ko uburundi buzobandanya kubaho naho imfashanyo z'abanyamahanga zitoza ikindi nagomba ndabaremesha yuko naho izo mfashanyo zitazoboneka tumaze kubona twebwe nk'indongozi na cyane cyane mugambwe wacu cndfdd ko tuzobaho naho izo mfashanyo zitoza gushika yezu kirisito agarutse icyo twagomba tubasabe bagumyabanga abakenyerarugamba mbonerakure umwe wese tumuhamagarira gukura amaboko mu mpuzu kuko twaratahuye umwansi wacu si ububirigi gusa umwanzi wacu si abakoroni si abanyaburaya ehimbewe umwansi wacu twaratahuye n'ubukene uwo aherutse gusezera igisirikare c'u Burundi imbere yo kuja mu nzego nkuru z'umugambwe uri ku butegetsi asanzwe ari n'imvukira y'intara ya Kirundo mu gihe izuba n'inzara bibandanya kuvugwa muri iyo ntara Colonel Anastase yemereye abanyakirundo ko bagiye kwigishwa ingene bazobandanya kubaho haba ku ruzuba canke imvura igwa nagomba nabamenyeshe yuko twebwe nk'indongozi mu mugambwe uri ku butegetsi snzfdd yuko twafashe ingamba zikwiye kugira ngo turwanye kandi twongere dufashe abenegihugu bo mu ntara ya kirundo yafashwe n'uruzuba ndabaremesheje rero yuko mu minsi iza tuzobigisha ubundi buhinga bwo kubaho naho uruzuba rwokwaka naho imvura yogwa ntihagire umuntu n'umwe ava mu kirundo asubira guhunga canke se ngo yicwe n'inzara mu gusozera ijambo ryiwe Sylvestre Ndayizeye ahagarariye imbonerakure za CNDD-FDD mu Burundi yasavye imbonerakure kubana neza nabo mu yindi migambwe yagabishije imbonerakure zizitwara nabi ko zizohanwa ku gatwe kazo mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika urakoze jean bosco turagushimiye cyane kuri iyi nkuru turava mu kirundo rero mu kanya tujya mu ntara ya bubanza tubanze twibutsa abatwumva ariko ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanye tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangare tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abantu barenga icumi mu ntara ya bubanza bimaze kumenyekana ko bahitanywe n'inzara kuva mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu muri abo harimo abana bane bapfuye muri uku kwezi kwa mbere umunyamakuru wacu w'ijwi ry'amerika diane donse afite inkuru irambuye abanyagihugu bariko baricwa n'inzara muri kino gihe kuruta abandi baba muri site ya muyange ya mbere iri muri komine gihanga hamwe no muri site ya muyange ya kabiri iri muri komine bubanza abariko barapfa ahanini bagizwe n'abana hamwe n'abariko barasaza abana bo muri ayo masite bavyimvye inda hamwe n'amatama bigaragara ko bataronka ivyo bafungura eka n'abakuze niko kuko benshi muri bo bavyimvye ibirenge muri abo bakuze hari abo twagerageje kuyaga ariko biranka ko bavuga kuko bariko barajugumira kubera inzara kandi bakavugana amarira uyu ni umwe mu bakenyezi bafise abana umunani dusanze yicaye mu nzu ariko arajugumira avuga ko amaze iminsi itatu adafungura tumubajije igituma afise amarira mu maso yatwishuye ati ukarumva nta mahoro mfise uyabujijwe niki mu buzima numva atari heza
si heza gute inzara iratuma mu buzima havunagurika si heza uvuze ngo wari umubanyi wiwe nitwa bukuru hirariya uvuze ngo ababajwe niki ababajwe no kubera inzara amaze iminsi adafungura kandi nabo bana kugira bafungure n'ingorane ababanyi nibo bahora batora duke duke bakamuzanira twese twagezeho bihera imirima twariye yose yumye yumye imirima ntacyo tugifise aha turagaragara abaza baraza gutora imibyimba bakwega n'uwarazi kuduharage yarimye twese twarumye ubu ntawe uzohembura uwundi iruhande yaba hari abandi baryamye mu mazu kubera basinzikajwe n'indwara bavuga ko zoba ziva ku kubura ibyo bafungura itera iteka serevana nawe ne tumusanze ahari ku musego hamwe n'abana biwe babiri nk'ubu urabona byo ngo wajeje abana babiri maze amezi abiri singira icyo wongera umugabo arakenye ahubwo mwari mukwiye kwikubita agashi mukaraba intara ya gihanga turagowe tubayeho nabi turagwara ntitugira ikintu twifashisha mwari mukwiye kutugarukirako mukatugira icyo mwobona leta y'u Burundi kadushika ku mukuru w'igihugu ntatwibagire ku munsi bagenda ku mazu y'ikituro zibiri zitatu hariho abicwa n'inzara hariho ababura ikiraba n'umuntu agapfa akamunukira mu nzu uku kubura ibyo bafungura muri aba banyagihugu kubatera ubukene no mu bindi byose bakenera aha ni mu gihe bavuga ko n'umuntu apfuye muri bo babomora imiryango y'amazu babamwo kugira ngo bakoremwo amasandugu babafubamwo naho imana everine n'umwe asigaye aba mu nzu itagira umuryango n'umwe ku miryango imwe twahembye ko abantu twa twabuje iyindi nanshangirira ku muryango kuganduka nsanga bayitwaye muri site ya muyange ya kabiri naho abanyagihugu baho bahaye bikora ku mabati asakaye amazu babamwo uwubarongoye muri iyo site bagamunda joasha avuga ko bagerageza kubatesha barasambura kugira bagurishe mwe tumaze iminsi tuho turababwira tuti nyabona ntimugurishe kuko naho mugurisha ntimukira ejo imvura niyaramukiguye muca mubura aho mukika umusaye buramatari w'intara ya bubanza taxise niyo ngabo arashimira abamaze kugira icyo bakoze kuri abo banyagihugu ariko kandi agatera akamo amashyirahamwe atandukanye kugira ingufu bakagarukira kuri abo banyagihugu nico dusaba abatwara abategetsi bose nico dusaba n'amashyirahamwe mpuzamakungu yaba amashyirahamwe ya croix rouge makro- amashyirahamwe rya CICR ishyirahamwe rya PAM ishyirahamwe ryose ryumva yuko mu ntumbero yaryo harimwo guseruka ku bagowe tugasaba amashyirahamwe yose yaba ayo mu gihugu hagati mato mato yaba ayo mpuzamakungu ko yotabaranya agashika kuri abo benegihugu b'igihanga kuko by'ukuri baragowe kandi bugarijwe n'inzara nyinshi kuva mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka uheze abantu bagera kuri cumi na babiri nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye biturutse ku nzara ngaho i bubanza buramatari w'intara ya bubanza amenyesha kandi ko igitigiri cy'imiryango isinzikajwe n'inzara bamaze guharura mu kiyaya c'imbo igera ku bihumbi bitatu mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
inshuti rero murararitswe n'urwo rubyiruko muri icyo kiganiro ejo mu mashuri kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago ca politike ntorere kazoza mwikundira Honorable Jean de Dieu Mutabazi ni umukuru w'umugambwe Radebu numwe mu batanguje umugambwe Sanafrodebu yahoze ari umushinga mateka yarabaye n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi numwe mbere mu bagiye mu biganiro byo kugarukana amahoro vyarusha uno munsi arongoye Radebu akaba arongoye n'ishirahamwe ry'ikawa ariryo afurike mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa jean de dieu mutabazi n'umunyabujumbura ariko kandi ni umunyagishubi abatamuzi ijambo ry'umutabazi twavuga ko yavukiye hehe avuka ryari
nibyo jewe nitwa jean de dieu mutabazi ndi mutabazi wa nyagwaga nyagwaga wa siboni siboni wa ruvubitse ruvubitse rwa semuntu jewe rero navutse mu gihumbi kimwe majana icyenda na mirongo itandatu na gatanu ndi umwana wa gatatu kwa data na mama navukiye ngahe bujumbura mugabo bakuru banje ndiho ku bwayo josephine na bigirimana jafete Eh, bobo bari bavukiye ruguru none radebu mwovuga ko ari umugambo utavuga rumwe na- na sende defitete naho tudasangiye umugambi ibyiyumviro bitari bike turabi- turabihuriza ko ibintu tutagenda duhuza ko n'amaporogaramu eh, ntunze ntuvuga eh, mu- mu byerekeye nk'ubutunzi imibano n'ibi- hari byinshi tudahuza mugabo ibyiyumviro nyamukuru hariho byinshi duhuriye ko tubyengere bagiye gushinga rero kopa kandi ari urunani rwa- rwari rugamije gutsinda sende defitete kandi hari ibyo muhuriza
urumva twe muri radebo twaravuze tuti cndfdd irakomeye ifise inzego mu gihugu cyose ifise abanywanyi benshi tuti hanyuma hariho n'iyindi migambwe nka fnl aba bo- bo kwa gwasa Eh, nabo nyene barafise abanywanyi benshi hakaba na za hiprona n'abandi rirero kugira ngo dukomere tujye mu matora novuga icyo twakwita riniyo fera force mutubugirigiri bugira babiri bugira babiri tutireka rero imigambwe mito mito tuje hamwe tuca turagenda rero turafata imigambwe itari mike yiyonkoye ikomoka kuri gawuturemi hariho nk'intu ze za hariho imigambwe ikomoka kuri gawuturemi za florina izi- eh, ni- ni- n'ibindi eh. hakaba n'iyindi ikomoka novuga yuko imiga- nk'imigambo y'abaganwa prp pmp tu- tuca duhitana n'iyindi turakwiye eh, n'iyindi yari migambwe imigambwe ingahe?
eh, twari kumwe ya- yari imigambwe yaba abacumi hariho na kaze ftd na rpb twahorana mu- ntuze kuri ndadaye turegerana kugira ngo turabe ingene twokwipima hama rero burya twaguma tuvuga ati hariyo abantu tubona ko badashaka amatora amajwi ya- yabo tuzohava tuya- tuyaronka hama rero mwiyumvira ko mwotsinda sende defitete twebwe twari twabiharuye mm, mm, twe- twebwe n'ukuri icyo twe twarondera twashaka kuba ba kabiri kuri senedefitete twarabona yuko izodutsinda twarabona ko tutazocana mugabo tuti hariho abatadoja mu matora kandi reka tuje hamwe hanyuma rero turabe ingene tworonka ama- tworonka amajwi mwago mumugire buzira ndabwiriye
kubera urumva icyo tutahuriza ko bo bavuga ngo nkurunziza ngo nta burenganzira afise bwo kwi- yo kwitoza twebwe tukavuga ati oya nimumureke aze tumutsindire mu matora hama rero baca baranga twebwe tuca turibandaniriza urugendo hanyuma naho twagize ingorane abazungu bakadufatira ibihano hama rero baba abo ba minani n'abandi bakaca batangura ibintu by'imigumuko icyo bita insurrection bakaheza bak- bakaja mu bintu novuga yuko byo gushaka kurwana mugabo bafashijwe n'abazungu hamwe n'igihugu cy'u Rwanda ububirigi n'abandi novuga yuko uyu munsi twavuga yuko ejo ari heza naho abahora abahora bakora ibintu by'ihonyabwoko by'irinda na kabiri n'iza ntwaro z'abahima ba- uwo munsi bakaba bari kumwe n'abo ba- n'abo ba minani bahenze uyu munsi icyo basigaye gusa baza barakora uyu munsi ni ukuza barica kamwe kamwe ariko honorable jean de dieu mutabazi ari mu bantu bagwaniriye amasezerano y'amahoro y'iyarusha mw'ayo masezerano bakandikamo bati nta muntu arekuriwe kuzoba umuperezida w'igihugu ibiringo birenga bibiri nturi mu bivuguruje jerome bandanye bongera bakavuga yuko umukuru w'igihugu atogwa gute bandanye
mu masezerano y'iyarusha bavuga yuko umukuru w'igihugu yitorerwa n'abenegihugu Eh, nkuru nziza rero yitorewe ubwanyu rero n'abenegihugu mugira mutatowe Eh, n'abashinga amateka ntabatowe n'abanyagihugu oya twari twavuga tuti iyo o ni ni iyindi manda iri ukwayo idaharurwa muri ibyo bihugu kandi rero mu bisanzwe harabaye ikintu cya trisheri twavuga ko ari forodewo yari yakigize kubera burya nakubwiye yuko bu- ntuzeye i- ibwirizwa shingiro ryaciye muri amashinga amateka kandi twari twateguye miyani ko ariwe azoba perezida ko sendefitede tuzoyitsinda mu bihumbi bibiri na gatanu burya minani akantu yari yahinyitsemo yari yiteguye yuko tuzomutoza akaba umukuru w'igihugu kuva mu bihumbi bibiri na gatanu gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri manda zitatu nicyo gituma ibwirizwa shingiro ritari ritomoye niwe yari ya- ya- izo yagahinyitsemo manda rero mukemugira muti inkuru nziza ntibakwiye gucaca icaki Wowe urumva ikoti twari twateguriye minani minani yicaye yambagwa na nkuru nziza ya- yaciye yambagwa na nkuru nziza Ah, burya rero yavuga ati eka kandi ariwe yanditse ibwirizwa shingiro nabi twari tuzi yuko ariwe kajya tugotora.
kago burandya mwari mwarishyizemo twari twa- twari twakabikiye minani minani umugabo urumva nta kundi nta mugisha yaronse wo kurongora iki inani zo mu matora rero bivugwa yuko mu mateka agenga amatora ziherana n'amatora ubu kopa ntabikiriho kopa ntabikiriho mugabo icyiyumviro ubucuti n'imigenderanire turabigumana iyo migambo rero twari kumwe n'ubu turafitaniye ubucuti tubandanya tuvuga ru- rumwe dusangiye ibyiyumviro kandi ubu hariho n'iyindi migambwe ivuga iti twebwe tuzosubira tura- tu- tugarukane ikindi cyiyumviro gisa na kopa kugira ngo turabe yuko na twebwe twokwata akariro kubera gushika uyu munsi turabona yuko snddfdd ifise abanywanyi benshi mu gihugu ariko nta bantu bariko barahendwa mu gihe honorable jean dodier mutabazi uno munsi aramutswa arifike ah, hakaba hari abandi bakuru b'imigambo yari muri kopa uno munsi atakintu baronse
umuntu atararonka ico ico no- novuga dekre ni umugambi umwe gusa wa pmp n'ayahandi aba- aba- abahora abahora bakora muri kopa eh, mvuga mu migambo ya kopa abahora bafise dekre barazigumije kubera hariho nka batatu bakora muri CNTB barabongeye hariho abakora muri presidence barabongeye hariho abakora muri ministere ya agriculture barabongeye jewe rero nayo nsanzwe ndi umuyobozi mukuru mu kigazi ohp ohp Na- nabandanije baranyongeye na- na- nunguruje igisata mva mva mu rumonge mva mu rumonge mu Kigazi uza mu Ikawa.
Eh, nza nga- novuga- no- nagarutse aho nahora kera nari hose ubu nagarutse aho nahora ni ukuvuga naronse dekire cyo kimwe none n'abagenzi pmp nayo banje.
igira iki oya pe- pempe uwo mukuru w'uwo mugambwe wiwe ntaronge
urumva niwe novuga yuko niwe ashigaje kuro- kuronka dekire mugabo urazi yuko amadekire burya aronka aronka abantu bake nkumbure baracihweza barabe ingene boronka ikintu kimukwiye ariko honorable jean dodier mutabazi mu by'ukuri uravye ibyo wize uri umufundi umufundi w'indimo kubera iki uva mu gisata c'ubufundi ukaja kuja mu vya politiki
oya novuga yuko ndabi- ndabifatanya none iyo politiki uyironderamo iki ubufundi ntibwari kugutunga
jewe nda- nakubwiye jerome jewe nakuze ndi imfubyi kandi nabaye imfubyi nkiri muto sinari jenyine icyahitanye data nicyo cyahitanye na data bukwe nicyo cyahitanye n'aba- n'abantu benshi nicyo cyahitanye umutama wa, u- wa perezida de la republique nkuru nziza nicyo cyahitanye abantu abantu benshi ibyirindwi na kabiri itandatu na gatanu icyenda na gatatu gushika kuri ndadaye nta muntu yifuza yuko ibyo bintu byogaruka aricyo gituma politike no kuyikora kugira ngo turabe ko abana bacu boheza baka- bakazogumana ababyeyi ababyeyi babo bakazo- bakazohitanwa n'ubwo akarago mugabo ntibagandagurwe nk'uko byagenze ku babyeyi bacu ikawa yahoze mu biterwa njabukamazi byinjiza amafaranga y'agaciro uburundi mutabazi warongoye wosibu uno munsi urongoye arufike ikawa uno munsi wovuga yuko urugero rwayo rwo kwinjiza amafaranga y'agaciro mu burundi rungana iki rwaragabanutse cyane kubera iki rwagabanutse Ntiwagitembeje.
oya rwagabanutse kubera nuvuga yuko abazungu baraduhenze urazi yuko igiterwa cy'ikawa tu- turarima ikawa mugabo si twe tuyishora si twe tuyigura tuyishora ku bazungu abazungu rero bavuze ati twebwe kugira ngo ntitubandanye duha amadolari abaru- abarundi cyangwa muri afurika reka tuzane ikintu bita privatization ayishyire mu minwa y'abikorera utwabo Eh, igisata c'ikawa ba- abazungu rero baca ba- ba- baraduhenda baciye kuri kuri ya banki y'isi yose banki mondiale hama rero bamaze kuv- kuvuga ati ni mu privatize leta ica twovuga iki imera nk'ikuye akarenge mu gisata cy'ikawa eh imaze gukura akarenge abazungu baca ba- baca bajamwe gushikaho baca baja kugura ikaba y'ibiturumbwe none haciye haza amasosiyete ni ngizi aya masosiyete yabo n'aho akoresha abarundi kugura ikawa y'ibiturumbwe bakaca bayishorako wumva ayo mafaranga y'agaciro leta izo yaronka gute aho icyo gituma mugabo rero ukugwa kugwa rimwe si bibi uraheza ukabyuka uvuga yuko hari ikibi ni umugambi ukugwa mwiza yuko igisata cy'ikawa kigaruka mu minwe ya leta n'abarundi n'abenegihugu babisaba kubera basanze abo bazungu babaha amahera makenya hanyuma rero na leta igahomba ntironke amafaranga y'agaciro nko mu- nko mu gisata cy'icayi otebe uwushatse aratera ikawa akayamura akayishora kujya eh, kujya kwa rya shyirahamwe rya rya nyakwigendera abayaga n'akandi n'abandi barabikora urumva i- otebe ntiyabaye privatize nta muntu rero yokunda umuzungu gusumbya uko akunda umu- umurundi ikintu utazokwibagira mu myaka wamaze n'umushinga amateka honorable jean de mutabazi
ikintu ntashobora kwibagira ni uko igihe twari igihe nari umushinga amateka haraje akantu kameze nk'akajagari ako kajagari ka- kari gatewe kari gakomotse mu mugambwe uri ku butegetsi Aba- hariho abari begamiye ku mukuru w'igihugu nkuru nziza n'abari begamiye kuri rajabu hanyuma rero rajabu acafatanya n'uwitwa nyangoma gushikaho bitunanira biza biratunanira gutora amategeko utako kantu ako kantu vrema ka, narabonye yuko ico kintu rero cyarateye icuka kibi mu namashinga amateka gushikaho umuntu avuga ati reka turabe ingene kugira ngo igihugu gisubire ku murongo inamashinga amateka ije ku murongo itora amategeko reka umuntu yigenza nabi mu mugambwe Ba- bamukuye mu mugambwe azoca atakaza ico kibanza ikibanza ciwe uko niko disipurine yagarutse mu nama nshingamateka muga icyo kintu sinigeze ndacibagira kubera cyarambabaje ku mutima urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politiki ntorere kazoza jerome niyonzimandi mururanirwe mu banki no mu byanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
nshuti mwese twari kumwe ndabashimiye ko mwakurikiye ibiganiro ibyo twabateguriye kuri iyi saha rero ubu naha bihumurije nkamboneho akanya ko gushimira enjeniyeri wadufashe ku buhanga bw'ibyuma zuberi yari afatanije na fatuma karara arimasi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze rero munogerwe na radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mugire ibihe byiza